mwabandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva ku ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mwiriwe gute nshuti bakunzi ikaze mu makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nininahazo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye igihugu c'indwi kigize ishirahamwe ry'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunya.
Permettez-moi de vous remercier pour l'accueil si chaleureux que vous avez réservé à la République démocratique du Congo en ce jour de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est.
Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo aha muri make yashima ingingo yo kwemererwa icese ku muryango wa EAC. Ingwano hagati y'ingabo z'igihugu ca Kongo n'abarwanyi ba M23 irabandanya abarwanyi bareshe indege yarimwo abakozi umunani ba MONUSCO. muri nigeria bitwaje ibirwanisho baraye bishe abataramenyekana bari mu rugendo muri gari ya moshi yarimwo abantu bashika igihumbi intambara y'uburusiya muri ukraine irabandanya impande zishamiranye ziri mu biganiro muri turki aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihagire n'imwe bacika agezeho igenino ku isi turahera kuyerekeye u rwanda aho icagira c'umushikiranganji ajejubanyi wa amerika wandi shaman ejo kuwa mbere yagiranye ibiganiro n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu w'u rwanda vincent biruta muri departema ya leta zunze ubumwe za amerika hano washington dc ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu edi rwema itangazo ijwi rya amerika rikesha umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ned price rivuga ko abo bayobozi baganiriye ku mubano n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi umubano ushingiye ku bufatanye mu by'ubuzima uburezi ubukungu ibidukikije umutekano mu karere n'ibindi iryo tangazo rivuga ko minisitiri shaman yashimiye u rwanda kuba rwarashyigikiye umwanzuro wa loni wamaganye ibitero uburusiya bwagabye ku gihugu cya ikirere muri ibyo biganiro minisitiri shalman yagaragarije mugenzi we w'u rwanda ko leta zunze ubumwe za amerika zidashimishijwe n'ifungwa rya paul rusesabagina ufite uburenganzira bwo gutura muri amerika rusesabagina afungiye mu rwanda kuva mu kwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nyuma y'uko akuwe i dubayi akagezwa mu rwanda mu buryo butarasobanuka mu ntangiriro y'icyumweru gitaha nibwo urukiko rw'ubujurire mu rwanda ruzasoma urubanza rwa rusesabagina na bagenzi be rusesabagina yari aherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu ahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba ubushinjacyaha bwajuririye iki cyemezo busaba urukiko rw'ubujurire ko rwazahanisha rusesabagina igifungo cya burundu itangazo rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda ku rubuga rwa twitter rivuga ko abo bategetsi baganiriye ku ngingo zifitiye inyungu ibihugu byombi rivuga ko minisitiri biruta yanabonanye kandi na morifi ushinzwe umugabane wa afurika muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika Edi Gwema urakenuye muri Nigeria bitwaje ibirwanisho jo kuwa mbere baragavye igitero kuri gari ya moshi yarimo ingenzi zishika ku gihumbi abaguye muri ico gitero kugira ino saha ntibaramenyekana nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka abategetsi n'ababonye ico gitero babwiye itororakanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP kuri uno munsi wa kabiri ko ico gitero cabaye mw'ijoro ryakeye cakozwe n'abagwanyi bakoresheje inkoho hamwe n'ibindi bigwanisho vyo mu bwoko bw'amagrenade umuyobozi w'ishyirahamwe rya leta rijejwe uruja n'uruza rwa gariyamoshi fidete okiria avuga ko abateye babanje gusambura aho gariyamoshi ica bakoresheje ibigwanisho biturika inyuma yaho niho batangura kuyirasa igeze hafi y'igisagara ca abuja mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu yavuze kandi ko bakeka ko habaye inyuruzwa ry'abantu muri ico gitero gikomeye cane abategetsi ntibabashije kumenya neza igitigiri cy'abantu bari bari muri iyo gari ya moshi ariko ibinyamakuru bimwe bimwe byatangaje ko hari harimwo abantu bashika ku gihumbi ntibiramenyekana neza kandi igitigiri cy'abantu bahakomerekeye okiriya avuga ko ico gitero giteye amakenga cane ni mu gihe hamaze iminsi hakorwa ibitero ku magari ya moshi abduladud ahmed umwe mu bari muri iyo gari ya moshi havuga ko umwe mu bo bari bicaranye yahasize ubuzima ati bateye bombe aho gari ya moshi ica batangura kurasana n'abajejwe umutekano wa gari ya moshi barabanesha bahava barinjira muri yo banyuruje abantu batari bake barica bamwe abandi bishwe n'amasasu yarashwe ikivunga
turacabandanya n'amakuru agezeho ku mugabane wa afurika onu ihangayikishijwe n'icuka ca politike n'umutekano muke bivugwa muri sudani iryo shamwe mpuzamakungu rikavuga ko atagikozwe vuba bwango ibintu bishobora kuyanzara n'ubu yanitanga ishaka niwe tubaza ino nkuru intumwa ya onu muri sudani volker pethes yabwiye akanama ka onu kajejwe umutekano ko igisirikare ca leta kibandanya gucinyiza abantu bagira imyerekano yo kwiyamiriza abatembagaje ubutegetsi avuga kandi ko kubona igihugu kitakiri ku nzira y'umwumvikano wa politike kugira basubire mu biganiro by'intwaro mfatakibanza biriko bituma ubutunzi bw'igihugu n'umutekano bisubira inyuma itembagazo ry'ubutegetsi riheruka kuba ryakuyeho leta mfatakibanza ya demokarasi yari yagiyeho inyuma y'aho hari habaye itembagazwa ry'ubutegetsi bwa omar al bashir mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda hafi iminsi yose haraba imyiyerekano isaba ko hajaho intwaro ya gisivire yamara iyo myiyerekano igenda iteshwa n'abasirikare bimwe mu biro bijejwe amagara y'abantu bitangaza ko hamaze gupfa abantu bashika kuri mirongo umunani benshi muri bo bakaba ari imisore abandi bashika ku bihumbi bibiri n'amajana atandatu bakaba bamaze kuhakomerekera amaleta yo ku isi n'amabanki vyarahagaritse imfashanyo vyahora biha sudani mu ntumbero yo kuremera abajenerali kugira basubize intwaro abasivile pertes avuga ko onu ubumwe bwa afurika n'ibihugu umunani bigize afurika y'ubuseruko vyahamagaje n'amashirahamwe yerekeye iterambere ry'ubutunzi bw'akarere bemeranije ko bagiye gufasha ibiganiro vy'amahoro muri sudani
Oriane itanga ishaka hagati aho intambara uburusiya bwakoze kuri Ukraine imaze ukwezi n'iminsi itanu impande zompi ziri mu biganiro muri Turkey hanyuma n'ivyo biganiro biriko biba mu gihe impunzi zituruka muri ico gihugu zibandanya guhunga zinjira ku mupaka w'igihugu ca Pologne aho abagira neza bariko barazakira bazifashisha ibintu bimwe n'ibindi Oriane itanga ishaka turacari kumwe
mu bagira neza bariko baragarukira kuri izo mpunzi baziha imfungurwa n'amazi yo kunywa harimwo abanyepolone n'abandi baza gufasha bavuye mu bindi bihugu bitandukanye vyo ku isi sasha umwe mu bagira neza baje bava mu gihugu c'ubudagi avuga ko yaje gufasha muri polonye inyuma yaho yari asanzwe afasha mu gihugu ciwe ati narateguye ukuntu twofasha tubicishije kuri facebook mu gisagara mbamwo hari abagira neza benshi nka sasha bari mu nyubakwa za gari ya moshi barindiriye impunzi zishika kugira bazifashe cyane cyane abagore n'abana bahashikira mu kurindira ko bimurirwa mu bindi bice by'igihugu uwundi mugira neza nawe nyene yitwa sasha we n'umuryango wiwe baje bava mu gisagara ca austin muri leta ya texas muri amerika avuga ati umuryango wanje usanzwe uvuga ikirusiya rero twiyumviriye ko kubera dufise ubwo buryo twokoresha mu gufasha gusobanurira impunzi zivuga urwo rurimi
abakozi bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho hirya nino ku isi badutegure bakaba bahejeje kudushikiriza n'andi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya facebook yacu youtube na instagram ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingwano hagati y'ingabo za leta n'abagwanyi ba m23 mu bice vy'intara ya rucuru aho no muri goma birabandanya ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu ali asanka ari goma dukurikiranirana hagufi vy'ino ngwano ali asanka mwiriwe
mwiriwe ego icuka cifashe gute ubu goma na rucuru
dutangire irucuru batubwiye ko umunsi nta mirwano yari ihari ariko kuva igihe abarwanyi ba M23 bafashe ejo mugoroba ahantu bita icengerero naho ni mu rucuru habaye abantu benshi bahunze iyo mirwano bagana ikibanza ikibanza ni kilometero eshanu uturuka eh, muri rucuru sante ubu eh, imirwano ntabwo yabaye uyu munsi ariko eh, abaturage baracyafite ubwoba bari guhunga barasa ubwoba yuko nda ibitero bindi bishobora kuza nyuma aha igoma eh, abaturage bari mu bwoba bari kugira yuko wenda igihe cya gihe cy'imbere igihe M23 yateye eh, irucuru aho yatangiriye yageze hano mu mujyi wa Goma ah, bakaba bagira yuko wenda ibyo bintu bishobora no kubagera uyu munsi
hanyuma muri rusange usibye ubwo bwoba buri mu banyagihugu bimeze gute amasoko ararema abantu baragendagenda mu mabarabara byifashe gute uciye mu mabarabara atandukanye
yego abantu bari kugenda amaduka ari gufungura n'amasoko ariko hari ikibazo cy'inyongera y'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa kubera ko kuva ku cyumweru nta modoka iri guturukira i bunagana no no mu tundi duce aho ari abasirikare ba m23 ntabwo imodoka ziri kuhaturukira kugira ngo zigere hano i Goma Eh, hano i Goma nta modoka iri kuhava kugira ngo igere muri utwo duce ibyo bikaba bigize ingaruka ku bu- ku bukungu eh, ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikaba byahiyongera Ariya- ariko muri rusange eh, abantu bari kugenda bagakora n'akazi kabo hano mu mujyi wa goma ariya sanka indege ya monusco yarashwe kare mu gitondo hari amakuru mashasha ah, yayo nimba yo ashobora kuba yatowe aho yaguye abayiguyemwo bari bangahe
ubu eh, tuvuye ku biro by'umuyobozi w'intara umuvugizi w'umuyobozi w'intara generale sylvain ekenge amaze kutubwira ko iyo ndege yarashwe eh, n'abarwanyi ba m23 yari ya monisco kandi hari harimo abantu umunani bakorera monisco kugeza n'ubu ntabwo bari bamenya ko abo bantu bakiri bazima cyangwa bapfuye ariko baracyakomeza ubushakashatsi yavuze yuko niba hari eh, ibishasha ibindi nkurusha ari butubwire abanyamakuru bose bakiri kumwe urakoze adi asanka ubandanye ubikurikiranirana hagufi gishasha uza kukimenya uraheze udutangarize mu biganiro n'amakuru byacu biri imbere
murakoze ego hagati aho leta ya kongo mwamenya ko yagiriza igisirikare cy'u rwanda ko gifasha abagwanyi ba m23 mu bitero babandanya gukora ku birindiro vy'ingabo za frdc mu rucuru no mu, ho mu ntara ya kivu mu buraruko no mu buseruko bw'igihugu leta y'u rwanda yo ibihakana yivuye inyuma iyi- mu- ivuga ko atashingiro bifise mu itangazo ryashizwe ko umukono na buramatari w'intara y'uburengero françois habitegeko yavuze ko igisirikare cy'u rwanda rdf atabasirikare gifise bahuje amazina n'abavuzwe mu itangazo ry'igisirikare ca kongo uyu mutegetsi akavuga ko abantu berekanywe bamaze ukwezi bafashwe ko batafashwe ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatatu yongera ko tetegereje kuba harakoreshejwe uburyo buhuriweho n'ibihugu byombi bwo kugenzura impamvu zose zijanye n'umutekano wavyo buramatari habitegeko muri iryo tangazo asozera avuga ko leta y'u rwanda yabandanije gushigikira umugambi wo gutahukana abanyekongo bahoze mu mugwi wa M23 bahahungiye bakamburwa ibigwanisho kandi bagashirwa ahantu hamwe akavuga ko leta y'u Rwanda atariyo ikwiye rero kubazwa ivyo leta ya Kongo yayi- yagirije byo kurangiza uwo mugambi mu buryo bunogeye bwose abako abahi- abahunga iyo ntambara ya Kongo ba- aho bariko barerekeza harimwo muri Uganda mugenzi wacu Ignatius Bahizi yaturabiye zimwe mu mpunzi zimaze gushika muri ico gihugu uko zifashe byari ugukomeza ibyabaye ku munsi wa mbere ariko kuri iyi nshuro byari hafi cyane n'umupaka wa uganda kuko inyeshyamba za e makumyabiri na gatatu zasaga nk'aho zirwanira mu mujyi wa bunagana n'ingabo za kongo ibi bisa nk'aho byatumye ingabo za uganda nazo ziza gufasha amakuru atandukanye aturuka ku mupaka wa bunagana yemeza ko ingabo za uganda updf zabonetse zinjira ku butaka bwa kongo nyamara ariko umuvugizi w'izo ngabo brigadier general felix kuraige yatangarije ijwi rya amerika ko batigeze bambuka umupaka ahubwo ko boherejwe kurinda kugira ngo intambara zitagera muri uganda No, uh, the rebels attacked the Tachinia border.
ati inyeshyamba zagabye igitero ku kigo cy'ingabo za kongo kiri hafi cyane n'umupaka wa uganda eh, aho hari nko mu rugendo rungana n'igice cy'ikirometero kimwe urumva ntabwo igitero cyaba ahantu nk'aho ni uko ngo twicare tuzinga amaboko mu mahame y'igisirikare cyacu ntabwo tuje ahantu uretse hagize ibikorwa by'ubushotoranyi bihaturuka bikadusatira ntibyatinze ariko ni uko ubwo bushotoranyi buba burabaye bivugwa ko igisasu cy'imbunda ya rutura cyaguye muri uganda kuva ku ruhande rwa kongo kigasenya inzu y'umuturage umwe witwa sezibera nk'uko uyu muturanyi we yatangarije ijwi ry'amerika cyaguye hano cyasenye n'inzu y'umuturage umwe umuzeyi umwe witwa muzeyi sezibera cyasenye inzu ye cyari giturutse muri kongo kimwe cyaguye kwa magara ikindi cyaguye hano kwa muzeyi sezibera ariko cyangirije inzu cyayisambaguje ariko ndabona abasirikare baragiteguye ba uganda bagikuyeho uretse igisigayeho nicyo kwa magara nicyo gisigayeho aho ngaho hafi n'aho cyaguye ikindi nta muntu cyakomerekeje bari bari hirya aho uhagaraye ubu uri kureba iki bijyanye n'intambara bihagarariye ibiki amasasi garacarakanga ari gukubita ntiwareba ni menshi cyane nyuma ijwi rya amerika ryaje kuvugana na sezibera nyir'inzu yasenywe n'icyo gisasu atubwira uko byabaye nabonye ibikomvara biraza birangurira ntaho nari nto biturutse nabonye biransenyera inzu gaga ntabwo abantu bahiye ubwoba bagatinya bakiruka bagiye noneho se uraharara n'iyo ntambara ihari ntabwo ufite ubwoba ndareba iyo nangarira wenda janje ndi kugenda ahubwo kuja kureba yo naja gucumbika kuri ubu umujyi wa bunagana ku ruhande rwa uganda watereranywe mu gihe urufaya rw'amasasu rwumvikanaga cyane mu kirere cya bunagana abaturage bamwe b'abanyayuganda bahisemo gufunga amaduka yabo barahunga Ismail Ndayambaje ni umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda dusaba impunzi zari ziri aha ngaha zose bazigisha imbere kugira ngo zikomezemo zishe nyakabande abaturage bo ku ruhande rwa Uganda bamwe batangiye gukurikira abakongomani nabo batangiye guhunga abafite ubwoba bwinshi batangiye guhunga nabo bari kwimuka bari kwigira hirya cyane umujyi wa bunagana hano ku ruhande rwa uganda abantu ubu ngubu barimo ni bakeya cyane kuko n'impunzi zari zihari zigiye hirya cyane deni ku ruhande rwa kongo ni amasasu cyane ariyo ari guturikirayo cyane aha ngaha umagaze mpamya waba uri kuyumva kuko natwe dufite impungenge niyo niyo mpamvu abaturage bakumva izi mbunda nini ziri guturika bamwe batangiye guhunga bakiyunga ku bakongomani mu gihe impunzi ziva muri kongo zimaze kwiyongera bamwe bimuriwe mu nkambi ya nyakabande abandi akaba batatanye hirya no hino harimo abari mu mpande z'umuhanda ku mabaraza y'amazu hamwe no mu bibuga by'umupira w'amaguru imiryango itabara imbabare nka he hamwe n'umusaraba utukura nabyo byohereje abakozi babyo bageze muri ako gace kugira ngo batange ubufasha bwo kurokora ubuzima ibi byabaye mu gihe perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix kisekedi yari yitabiriye inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba yemezaga icyo gihugu muri uwo muryango kuba umunyamuryango wa karindwi urimo ibindi bihugu nka uganda kenya tanzania u rwanda uburundi hamwe na sudani y'epfo ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda bahizi nawe we tugukengurukira amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu rwanda aho banki nkuru y'ico gihugu imaze gushira ahagaragara uko ubutunzi bw'u rwanda na politike y'ifaranga bihagaze mugenzi wacu asumta kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru banki nkuru y'igihugu igaragaza ko ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda zari zatumye ubukungu bw'u rwanda buzahara ku gipimo cyari munsi ya gatatu n'ibice bine ku ijana munsi ya zeru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri beneri ivuga ko n'ifaranga ry'u rwanda ryatakaje agaciro imbere y'amafaranga y'amahanga cyane cyane idolari y'amerika ku giciro cya gatanu n'ibice mirongo ine na bitatu ku ijana muri uwo mwaka gusa banki nkuru y'u rwanda ikagaragaza ko imibare y'izahuka ry'ubukungu bw'u rwanda mu mwaka wa makumyabiri makumyabiri na rimwe yahise itanga icyizere kuko ubukungu bwazamutse ku kigero cy'icumi n'ibice icyenda ku ijana buvuye munsi ya zeru bwana john rwangombwa uyobora banki nkuru y'u rwanda aragaragaza icyatumye ubukungu bw'u rwanda bwarahise bwigobotora ingaruka za kovide cumi n'icyenda icyo twabonye ni uko mu mwaka ushize ubukungu bw'isi bwarazamutse butera imbere ku kigero cya gatanu n'ibice icyenda ku ijana no mu rwanda ho burazamuka cyane butera imbere ku gice ku kigero cya icumi n'ibice icyenda ku ijana kandi uku kuzamuka tukabibona mu bice byose by'ubukungu ari mu buhinzi ari mu nganda ari muri za serivisi hose cyangwa se ingamba zafashwe zo gukumira ishyoro zagendaga zoroshywa abantu basubiraga mu kazi bigira ingaruka nziza no ku bukungu muri rusange nubwo banki nkuru y'u rwanda itangaza ko igabanuka ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ryatumye imirimo yongera gukorwa ubukungu bukazanzamuka ariko iki cyizere biragaragara ko kitazatinda kuko intambara y'uburusiya na ukraine nayo izongera guhugusha ubukungu bw'u rwanda nk'uko byasobanuwe na guverineri w'u rwanda icyo tubona rero muri mwaka wa makumyabiri na kabiri hari ibibazo byatewe n'intambara tubona yo muri ukraine na na na rasha bitangiye kugenda bigira ingaruka zifatika mu biciro cyane cyane cyangwa se mu kuboneka kw'ibicuruzwa mpuzamahanga harimo ibikomoka kuri peteroli harimo ingano harimo n'inyongeramusaruro zikoreshwa mu buhinzi ariko iyo urebye ibiciro ku masoko mu gihugu cyacu n'ubundi ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri byari byatangiye kuzamuka kubera ko ubuhinzi butagenze neza cyane mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka ubwo ni mu kwezi uriya musaruro uboneka mu kwezi kwa cumi na kabiri gushyira no mu kwezi kwa mbere izi ngaruka zizagaragara cyane ku itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli aho ibihugu biri mu ntambara byihariye hejuru ya makumyabiri na kabiri ku ijana by'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isoko mpuzamahanga naho ingano zivamo ifarini ikirere n'uburusiya byihariye mirongo itandatu ku ijana gusa igisa n'icyihangayikishije kurushaho ni uko n'inyongeramusaruro zikenerwa mu buhinzi bufatiye runini abatari bake nazo zituruka mu bihugu biri mu ntambara banki nkuru y'igihugu kandi ikagaragaza ko umunyarwanda yinjije amadolari magana inani mirongo itanu na kane mu mwaka ushize bivuye kuri magana inani nane yinjizwaga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ibintu abaturage bamwe bagaragaza ko bidashoboka bitewe n'uburyo bemeza ko imibereho yabo yasubiye inyuma cyane muri ibi bihe kugira ngo nawe urabibona ko n'ubundi naho hari ibikarito gusa bimanitse kandi imbere hari harimo ibintu nta bucuruzi dufite muri ino minsi nta kigenda rwose amafaranga yarabuze nirwa yicaye uza akaza baza akanusu ikiro waguraga ibiro bitanu akagura wenda nk'ikiro kimwe kubera ko avuga ko nta kazi bafite ugasanga mbega ikibazo cy'amafaranga yarabuze abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka iki cyorezo cya korona cyadukoze mu nkokora none urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara iki ni icyorezo raporo iherutse gusorwa na banki y'isi igaragaza ko mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na rimwe umusaruro mbumbe w'u rwanda wongeye kurenga miliyari ibihumbi bibiri nk'uko byahoze muri bibiri na cumi n'icyenda mbere y'umwaduko wa kovide cumi n'icyenda iyi raporo ya banki y'isi ivuga ko inganda zongeye gukora muri bibiri na makumyabiri na rimwe zikazamura umusaruro ku rugero rwa cumi na gatandatu n'ibice bitanu ku ijana ibihe byiza by'ihinga nabyo bikaba byaratumye umusaruro w'ibiribwa wiyongera ku rugero rwa gatandatu n'ibice umunani ku ijana serivisi nazo zawongereye ku kigero cya cumi na rimwe n'igice kimwe ku ijana icyakora benshi mu bari bafite imirimo mbere ya covid cumi n'icyenda ntabwo barayisubirana nk'uko banki y'isi igaragaza ko habayeho abangana na cumi na batatu ku ijana batagira icyo bakora muri iki gihe mu gihe ubushomeri imbere ya makumyabiri makumyabiri bwari ku kigero cy'umunani ku ijana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari naricaye ku masonga mu ntango zano makuru repubulika ya demokarasi ya kongo yakiriwe icese mu muryango wa afurika y'ubuseruko mu nama idasanzwe ya eac igira cumi n'icenda yakoranye kuri uno wa kabiri umukuru w'igihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo yitavye iyo nama ubwa mbere yifuza ko umuryango igihugu ciwe cinjiyemo uno munsi wogifasha kurwanya imirwi yitwaje ibirwanisho mu buseruko bwa kongo umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru i kigali mu rwanda yabidukurikiraniye umukuru w'igihugu ca kenya uhuru kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa afurika y'ubuseruko eac uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri uwo muryango to you our dear brother president felix tshisekedi We welcome you to the summit of the East African Community.
Perezida Kenyatta mu nama igira cumi n'icyenda idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ugizwe n'ibihugu indwi birimwo abanyagihugu barenga imiliyoni amajana abiri na mirongo itandatu kenyatta yasiguye ko ari akarusho kanini ku isoko kongo kizanye muri uwo muryango iruhande ya kenyatta iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu paul kagame w'u rwanda yoweri museveni wa buganda na samia suluhu hassan wa tanzania perezida w'u burundi na sudani y'epfo barungitse intumwa nayo perezida wa kongo felix antoine tshisekedi yari umutumire w'iteka uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe na bagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe tshisekedi yizeye byinshi muri eyase Permettez-moi de vous remercier.
ati mu nkundire ndabashimire cyane kuko ungene mwakiranye igishika cyinshi igihugu canje ca kongo kuri uyu munsi twinjiye icese twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumanatumanako amakuru mu buseruko mu bumanuko n'uburaruko bwa kongo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu uruja n'uruza ku mipaka dusangiye kuduza ubutunzi igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko c'i mombasa muri kenya n'i dar es salaam muri tanzania et de Dar es Salaam en Tanzanie.
bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya kivu y'amajepfo baganiriye n'ijwi rya amerika nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'uburundi tanzania u rwanda n'ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya ease abitegekanya Il y aura cette euh, possibilité des échanges.
hazoba guhanahana ibidandazwa abantu bazotembera atankomanzi ataviza barinze gusaba twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kurwanya abagizi ba nabi no muri kahise abasirikare ba tanzania n'abaganda baraje kudufasha kurwanya imigwi igwana ubu hoho bizorushiriza kinshasa yifuza kandi ko uwo muryango ufasha kongo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu Pacte de sécurité collective.
ukugwaniriza umwansi hamwe kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'aba- y'abakongomani canke iyavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa kongo n'iterabwoba tuzogwanya ugushamirana hagati y'ibihugu byacu tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusangi Des questions d'intérêt commun aha abaraba ibintu n'ibindi nk'umunyamategeko metere diodone bashirayicize akurikirana hagufi umuryango wa ease ndetse yigeze kuba icegera c'utwara urunani rw'amashirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri ease east africa law society ahafitiye amakenga menshi ntaravye muri kongo imyaka iheze eh, hari imigwi igwana itagira ingene ingana hatagiyemwo inguvu uwo muryango eh, ngo urabe ingene hagaruka amahoro hagaruka umutekano eh, bizogorana rwose yuko eh, hagira ikintu kinininya c'akarusho kigiye kuzamo Eh, ivyo umuntu abivuga aravye nk'ibi- nk'ivyo mu burundi muri bibiri na cumi na gatanu uwo muryango wari wavuze yuko eh, udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango eh, wishinze kubahiriza agateka ka zina muntu kubahiriza na demokarasi kugira ngo iterambere rusange rishike ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu ibi na biriya eh, habaye impari n'aho ziba zitagiye ahabona rwose ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati ibi umukuru w'igihugu c'ubuganda yoweri museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero igikwiriye rero kandi cihutirwa ni ukuja hamwe kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa kongo akarere karimwo imigwi myinshi igwana ni ukuri tugiye hamwe ico kibazo tuzogikemura igihugu ca kongo gisanze umuryango wa ease urimwo ukutumvikana mu vya politike n'imigenderanire aho nk'imigenderanire hagati y'u rwanda n'u burundi itarasubira kunaguka neza ndetse imipaka ivyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka itanu yugaye kuri ico kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u rwanda n'ubuganda wari umaze imyaka itatu ucumbagira igihugu ca kongo kigiye kuduzwamwo ibendera ry'umuryango wa ease cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo muryango ko kibitse abansi bavyo ivyo navyo ni uburundi u rwanda n'ubuganda bisigura ko mu buseruko bwa kongo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu pye clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
mbere yo guhana agahindukira ino nkuru dushikiriye ubunyene muri studio nuko ishami hamwe mpuzamakungu onu ribitije ku muvugizi waryo rihejeje kwemeza ko abantu umunani bose bari mu ndege ya onu yarashwe bapfuye abo umunani bagizwe n'abo muri pakistani batandatu umwe wo mu rusiya n'umwe wo muri sarbi bose bakaba bari bagiye kugarukana amahoro muri congo barashwe rero mu migwano ibandanya guhuza abitwaje ibigwanisho muri m23 hamwe n'abasirikare ba repubulika ya demokarasi ya congo kongo amakuru yose yerekeye iby'umutekano muri kongo murashobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com yakoze diodone cubahiro adufashije muhinga bw'ivyuma bari kumwe na ingenieur justin yatumye amajwi yacu abashikira kuri mikro mwari kumwe na joe diana nyinahazwe n'abategura inongera ndabashikiriza amakuru yo kuri uno mugoroba twemi tuyifurije ijoro ryiza mu banyu